iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi no kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mushobora kutwumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa eshatu akadomo radiyo yacu vowe akadomo komu aho munasanga ibiganiro byacu byose naho ku mbuga mpuzambaga za facebook x instagram na youtube ni voa radiyo yacu kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi n'ikiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika icy'uyu munsi tukabaza tuti wari uzi ko itegeko ry'u rwanda ryemera ko umugore ashobora gutwitira umugore mugenzi we umugabo n'umugore bashobora gutanga urusoro undi mugore akabatwitira akazababyarira ibi bivuze iki ku muryango nyarwanda wowe wumva wakoresha ubu buryo ubushima iki ubunenga iki mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turi kumwe na bwana christopher sengoga umuyobozi ushinzwe ubuzima n'uburenganzira mu kigo nyarwanda giharanira uburenganzira no guteza imbere ubuzima hdi bwana sengoga ikaze mu kiganiro muri isanga ye ndabashimira rero ko mwatuboneye umwanya wo kugira ngo tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko duhere ku buryo cyangwa se imvano yatumye ibyerekeye kubyarira undi bishyirwa mu mategeko y'u rwanda mwabibwiraho iki abateze amatwi ijwi ry'amerika murakoze cyane nk'uko wabivuze nitwa bwana sengoga nkaba nkuriye ishami ry'uburenganzira ariko bikubiyemo ikigo cy'ubuzima n'uburenganzira kuri iki gihe icyo navuga ni uko itegeko risanzwe rihari sinavuga ko ari itegeko ariko ni ingingo imwe irimo n'itegeko ry'umuryango rigenga imiryango n'abantu ndetse ryari rihari muri bibiri na cumi na gatandatu ariko mbere yaho ryari ryaje muri mirongo cyenda n'icyenda riza kuvugururwa muri bibiri na cumi na gatandatu ingingo yaryo ya magana abiri mirongo itanu na kane ikaba yaravugaga ko korohoka bikorwa mu buryo busanzwe karemano ariko igihe bidashobotse hashobora kubaho kwifashisha ikoranabuhanga mu kororoka nyuma bakanavuga iyo ngingo yakomezaga ivuga mu gice cyayo cya kabiri y'uko koroka hifashishijwe ikoranabuhanga bishobora gukorwa n'abo bireba kandi babyumvikanyeho ibyo bavuze abo bireba ni uko baba batekereje ko harimo umuntu wa gatatu iyo mvugo wa gatatu babanzaga kureba abashyingiranywe nk'umugabo n'umugore cyangwa se abafite n'ishyingi byo kumwe zaba umugabo ndetse n'umugore icyo gihe baba bifuza kororoka hakoreshejwe ikoranabuhanga uburyo bwitwa IGF ubwo buryo bafata intanga z'umugabo bakazitera umugore umugore akaba ashobora gusama icyo gihe ntacyo byaba bitwaye kuko nta masezerano aba akenewe kubera ko umugore n'umugabo mu buryo busanzwe baba bumvikana gukororoka icyiciro cya kabiri cyabaga kirimo ni uko igihe bitagenze gutyo wa mugore adashoboye kororoka none yikoresheje iryo kurira n'iryo nkinga ryo kumutera intambwe haba hari ubundi buryo bw'uko ashobora gutwikirwa bakamubyarira bakamuha umwana aho niho hakunze kugaragara ikibazo kubera ko hagomba kuzamo umuntu wa gatatu ari we uzaba wemeye gutwikira wa muryango kubera rero muri bibiri na cumi na gatandatu iryo tegeko rijyaho ntabwo twashoboye gukurikirana cyangwa se kumenya ka nyinshi mu rwanda zagiye ziba zaho hari uwasabye kubyarirwa ariko ka imwe twamenye cyane ni iyabaye muri bibiri na makumyabiri aho umuryango w'umugabo n'umugore bari bamaze igihe cy'imyaka irenga icumi barabuze urubyaro ariko babasuzumye bigaragara ko umugore ari we wari ufite ikibazo baza kugana ubuvuzi bavuze ko bagiye kuri ivf center cyangwa se ikigo kimwe mu bigo bishobora kubafasha kororoka hakoreshejwe ikoranabuhanga i kanombe ku bitaro bya gisirikare umuganga akababwira ko ntacyo bitwaye serivisi yayibaha ariko ikibazo gihari ni uko nta mategeko dufite nta n'amabwiriza agenga isano izaba iri hagati y'utwita n'ubatwikira ndetse n'umwana uzavuka bababigiye muri minisiteri y'ubuzima ibabwira ko igihe amabwiriza atarajyaho nabo nta kindi babafasha bagiye babagana batekereza ko ari urwego rwa leta rushobora kubafasha ku bijyanye n'ubuvuzi kuko mu mategeko byari biteganyijwe bababwira rero ko nta mabwiriza yari yashyirwaho babuze ahandi babariza byabaye ngombwa ko bajya mu rukiko rw'ibanze rwa kagarama aho basabye umucamanza kwemeza amasezerano bagombaga kugirana n'uwo bari basabye ko abatwikira umucamanza muri urwo rubanza amaze kurwumva asobanura ingingo ya magana abiri mirongo itanu na kane avuga ko iyo ngingo iyo bavuze ko bigomba kumvikanwaho n'abo bireba abo bireba bivuze umugabo n'umugore nta wundi wa gatatu ugomba kuzamo bivuze ngo bavuye muri urwo rubanza bafite umwanzuro utabafashije kubona cyangwa se kuba wabasubiza ikibazo bari bafite byatumye rero biba ngombwa ko bajya mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ndetse aho twasabye urukiko kuba inshuti y'urukiko kugira ngo dusobanure ko uyu muryango bari bafite uburenganzira ariko cyane cyane umugore wari ufite ikibazo cyo kutabyara yari afite uburenganzira ko yashaka kumutwikira uko urebye mu itegeko nshinga mu ngingo ya makumyabiri na rimwe ivuga ko buri munyarwanda wese afite uburenganzira kugira ubuzima bwiza kuba ndetse n'itegeko rigena ubuzima bw'imyororokere ya muntu mu ngingo ya gatatu rikavuga ko umuntu ashobora kuvurwa ubugumba cyangwa gufashwa kuba nawe yagira ubuzima bwiza ni muri ubwo buryo rero twasobanuye ko wa mugore cyangwa se wa muryango w'umugabo n'umugore bafite uburenganzira ku buryo bashobora gutwikirwa igihe babonye ubatwikira bakabyumvikanaho urukiko rwaje kwanzura rero ruca urubanza ruvuga ko babyemerewe hanyuma bakora amasezerano ariko muri ayo masezerano hakabamo ibintu bitatu by'ingenzi hakabamo ko umwana igihe azavuka agomba guhabwa wa mugore wamusabye aho wita komishoni perenti cyangwa se komishoni mada hanyuma nawe n'uburenganzira bwa wa wundi batwikira ukarindwa ariwe sarogati mada urukiko rero nyuma yaho nta zindi manza twagiye twakira ariko ibaza ko kuva urukiko rwari rwemeje ko byemewe byari gukomeza gukorwa n'undi wese wari ubikeneye bakaba barashoboraga gusinya ayo masezerano dusubiye rero ku itegeko ry'umuryango noneho ryavuguruwe muri uyu mwaka mu kwezi kwa kane rikaba ryarasohotse mu igazeti mu kwezi kwa karindwi ku itariki mirongo itatu mu ngingo ya magana abiri mirongo irindwi n'icyenda biteganya ko kororoka nanone bishobora gukorwa mu buryo busanzwe bitashoboka hakabaho kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga bavuga ko bizabaho amabwiriza yandi azaba ari iteka rya minisitiri rigena amabwiriza y'ukuntu ibintu bigomba kwitabwaho no gukurikizwa bigomba gukorwa kugeza uyu munsi icyo twavuga gisa n'icyahindutse iri tegeko ni uko iyo ngingo yari isanzwe ihari ariko uko yaje bisa n'aho leta yafashe umurongo wo gushimangira ko kororoka yifashishije ikoranabuhanga bigomba gukorwa n'abashyingiranywe iyo tuvuga abashyingiranywe ni abasezeranye imbere y'amategeko bombi Mm. none umaze kutubwira ibyabaye eh, mu kwezi kwa ngira ngo kwari ukwezi kwa cyenda mu bihumbi bibiri na makumyabiri tariki cumi n'imwe nibwo urwo rubanza rwabaye ariko ubu abashaka gukora ubu buryo batangira bate banyura mu zihe nzira cyangwa bifashisha izihe nzego eh, bitagombye guca mu nkiko cyangwa Navuga ko nkeramutima kugeza ubu ah, uretse abo banyuze mu rukiko nta mabwiriza yari yajyaho Eh, eh, ariko hari itegeko umushinga w'itegeko kubera ko hagiye hagaragara icyuho dufitanye n'indi miryango gukora ubuvugizi hanyuma minisiteri y'ubuzima ah, i- i- i- itangiza umushinga w'itegeko ah, ah, ah, rigena imitangire ya serivisi Ah, uwo mushinga ukaba waranemejwe ah, n'inama y'abaminisitiri muri uyu mwaka bibaza mu kwezi kwa karindwi byibuze iyo urebye muri uwo mushinga niwo ugerageza gusubiza ibibazo byinshi abanyarwanda benshi bibaza kuko ugaragaza ninde ukwiye gutwikira undi agomba kuba afite hagati y'imyaka makumyabiri n'imwe n'ibibazo na mirongo ine agize urumva ko munsi yaho yaba atemerewe ah, ah, ari ugutanga intanga cyangwa se gutwikira undi Ah, bakanavuga ko ayo masezerano agomba gukorwa hagati y'abantu babiri cyangwa se n'impande zombi agasinywaho agaterwaho umukono na noteri bivuze ngo ayo masezerano yagombye kweza imbere ya noteri ariko igihe mu- mu kanya tukivugana ni ukuvuga ngo uyu munsi ushatse iyi serivisi uburyo gusa bushoboka bwaba buhari bibaza ko ari ugukora amasezerano ah, ngo aramutse atemewe basubira imbere y'urukiko kuko niko byagenze ah, mu rubanza rwarangiye bivuga ko itegeko rihari ntabwo ritanga umurongo mugari ukuntu abakeneye serivisi bagomba kuyihabwa bivuze ngo kugeza uyu munsi nta murongo uhari umushinga dufite w'itegeko waremejwe ariko inteko ah, ntiraza kuwuganiraho kureba ese amabwiriza azajyaho ah, iteka rya minisitiri rizashyirwaho kugira ngo ah, noneho bishyireho ibisabwa n'uko bigomba gukorwa birajyaho uyu munsi uracyari umushinga ah, wemejwe gusa uzagera mu nteko ngo ba- bawuganire ndetse banawemeze Mm.
Ah, ino- yego komeza Eh, so wareba umushinga wareba eh, ingingo uko yasohotse mu itegeko ry'umuryango ah, ukabona ko ah, ifunga i- i- itanga uburenganzira ariko ikabutanga kuri bamwe igafunga ikavuga ko abemerewe ari abashyingiranywe bivuze ngo abadafite ah, abadafite ah, ah, batarashyingiranywe ah, nta- ntabwo bo bemerewe kubona serivisi ah, yo kuba bakororoka hifashishijwe ikoranabuhanga Ah, uko babitekereje niwo murongo umwe ni- ni- ni- ni- muri uyu mushinga w'itegeko ah, akaba nawo warakurikije uwo murongo nubwo wagiye udetaye ushyiramo ah, amabwiriza igomba gukurikizwa ah, byose ariko nawo wagumanye ah, wa murongo w'uko ababyemerewe ari ba bandi bakingirana bivuze ngo ah, aba- ababana nk'umugore n'umugabo batarabyemerewe imbere y'amategeko ah, uburyo gusa bwo kubona iyo serivisi cyangwa se kubona ubwo burenganzira byabasaba kubanza ah, kunyura ku murenge kugira ngo ubukiranwe bwabo bube ah, bwakwemezwa n'amategeko babone kujya kwakira serivisi Mm. nyemerera rero noneho iki kiganiro cyacu abaduteze amatwi hirya no hino uh, mu karere baba batangiye kutwandikira no gusaba ko uh, tubaha ijambo nyemerera tujye ku murongo wa telefoni twakire gadafi goodman ikaze mu kiganiro muri isanga ego murakoze cyane uherereye he Eh, ndi muri kenya mu ntara ya turukana west Eh, n'ubu ndafise ikibazo n'igitekerezo Mm.
Eh, ni ukuvuga jewe no- nagomba kuvuga kubaza nti imbere y'uko bazana ubwo buhinga uba baragize nka leta yaba yarakoze ubushakashatsi mu bindi bihugu aho ibyo aho byatanguriye bakiga bakaraba ku bana baba baravutse muri ubwo buryo bakaraba uburyo ibihavya zabo ingene mu ngeso mu kumenya ubwenge nka psychology ko ibintu nk'ibyo ko bakura bafite ubwenge bameze neza eh, mu mico no no mu sindi ko bava mu- mu- mu gukura kwabo ba- ata ibibazo bagira kabiri baba baragize i- ici- eh, kwiga mm, i- kugira nk'i- nk'ubushakashatsi canke kugira nk'itohoza mu banyagihugu bato bato tuvuge abanyagihugu baba batiza mu batara- batazi ibintu ibyo bintu bya tekinoloji yo ku rwo rwego bara- barabibumbisha neza ku buryo babyemeye ikindi novuga ko baba baragishije inama nk'abihebeye imana nabo bakagira ico babahanuye ku kubera hari uburyo imana yari yapanze uko abantu turondoka Eh, kandi ibyo ibi aba ibi bintu bizanwa n'iterambere bimwe bimwe ntawuzi iyo bizanana hari ibyo bishobora kuza mugabo bikazotugizana ingaruka mbi wasanga ngiye nko ku ruhande rw'abihemana ugasanga turiho twikwegera urubanza rwa nyuma ko ruzodutsinda sinzi rero ko baba barafashe umwanya wo kuvugana n'abahe n'abihebeye imana nabo bakagira icyo bahanuye ko nabo babi- baba- babyemeye ibyo ndabivuga gutyo kubera nko ngaha muri kenya hari igihe haza amategeko y'ibintu bimwe bagomba gu- nko gushyira amamayikrochipe mu bantu mugabo ukumva ati urwego rwa katolika rwabihakanye ukumva ati abajeje isengero canke abanyagihugu abaserukiye abanyagihugu bato bato eh, amashami kanaka yabyase leta igaca ibiheba nti- ngo ntibavyige bazihaye intu leta itosipanga yonyene yonyene y'ukuboko bwo hejuru igacibiza abanyagihugu gashishoka ivyemeza bakwiye kuraba neza ibintu bimwe bimwe ntibashobora kubavyemeza mu buryo bunyarutse Eh, iki naco uko kuntu ino yakarasigura uwo mwubahwa numva yavuze neza avuga ati eh, ba- bi- bikorwa ku bantu bashingiranye kandi bashinganye biciye mu mategeko aho ni sawa ico n- numva ari ciza
Eh, bwana gadafi goodman reka tugushimire cyane aho ngaho muri kenya mu ntara ya turukana west tugire umunsi mwiza
ego namwebwe
bwana sengoga wumvise ibyo gadafi amaze kuvuga afite ibibazo bitatu by'ingenzi eh, wamusubiza
Eh, nabyumvise ah, ikibazo cya mbere arimo aravuga ati ese ah, haba harakozwe ubushakashatsi kugira ngo leta irebe niba abo bantu ah, abana bavuka muri ubwo buryo nta kibazo bibatera Ah, namubwira ko atari umwihariko w'u rwanda ah, serivisi cyangwa se kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga Ah, ni ibintu bisanzwe bikorwa ndetse no mu bindi bihugu anabaza niba harabanje kurebwa niba hari ubushakashatsi bwakozwe ah, hagiye harebwa ah, ibindi bihugu uko bimeze ubwongereza barabyemera muri afurika y'epfo barabyemera Eh, ariko bose ikintu bahuriraho ni uko mu kubyemera bashyiramo um, irengayobora bashyiramo limite kugira ngo abagore uh, b'abanyantege nke bakennye bataza batazabigwamo uburyo bahinduka ibikoresho by'abafite amafaranga ariko icyo icyo nasubiraho cyane ni uko abana bavutse muri ubwo buryo nta kibazo bagiye ba- ba- babona mu- mu bushakashatsi bwagiye bugaragara hirya no hino bigaragara ko bameze neza bameze nk'abandi bana ndetse ko nta tandukaniro riba rihari ah, kubera ko n'ubundi birangira uburyo gasanye bwo butandukanye ariko uburyo umwana akoramo ah, nibaza ko nta gihinduka ari bumwe ikiba cyarahindutse gusa ni uburyo wa mugore aba yarasenyemo Ah, ikindi nibaza ikibazo cya kabiri niba ari cyo cya kabiri cyangwa cya gatatu haracyahavuze ko abanyamadini biba bigoye ariko nibaza ko amategeko yose yashyizweho ah, areba abaturage muri rusange kandi ite- itegeko nshinga rivuga ko leta y'u rwanda itagendera ku madini ari sekitara sipeti bivuze ngo itekerereza abaturage ntabwo ah, iba iri byo kureba ngo ese uyu niba ari mu idini runaka warabyumva cyangwa arabyemera uyu arabyumva cyangwa arabyemera kuko yahisemo kuba leta iza neza leta igendera ku burenganzira bwa muntu ibyo rero ubwabyo bikaba bituma ishobora kureba mu nyungu rusange z'abanyarwanda bose n'iki kibabereye ah, ah, ariko byanashoboka ko igihe i- i- itegeko ririmo rikorwa habaho ibyo bita sentarotesheni mu buryo bwose kiliziya gatolika n'indi baza hafi mirongo ine ku ijana by'ubuvuzi ari ubwabo so nta nta numva bitaba ikibazo kuko ko yaba itaragishijwe inama cyangwa se ngo bumve uko uko bareba uko babyumva ndetse n'abandi bose kubera ko itegeko ritorwa habaho iyo consultation habaho kubaza abantu hakabaho kugisha inama no gutanga ibitekerezo sinibuka ikindi kibazo icyo cyareba gifitanye isano n'icyo ngicyo yabazaga niba hari ubushakashatsi bwabanje gukorwa mu baturage ndumva nacyo mwugishubirije rimwe
aha navuga ko impamvu naje mu kiganiro ku rwanda tubaha inzobere zijyanye n'amakuru y'imikiko kuri famiye cyangwa kupure yakeneye serivisi nuko abanyarwanda benshi ntibazi ko serivisi neza kandi kugeza uyu munsi bavuga ko kuri dufite ibiyesi eshatu cyangwa se ahantu iyo serivisi ishobora gutangirwa ariko bakaba hifashishijwe ikoranabuhanga bakavuga ko kinshasa icyo ibitaro byitiriwe umwami faisal ibitaro bya gisirikare i kanombe ndetse ngira ngo na mede niba nibera hariya bakimihurura aho hose serivisi barayitanga ariko usanga kenshi abaturage batabizi navuga rero ko kumenya ko abaturage bayikeneye barayikeneye kubera ko byagaragaye no muri urwo rubanza nk'umuryango wahagurutse ukagomba no kujya mu rubanza abenshi mu biganiro tugenda dukora ku bukangurambaga n'ahandi mu biganiro bitandukanye no ku maradiyo ugenda wumva abaturage bamwe bavuga bati ntabwo twari tuzi ko iyo serivisi ihari bivuze ngo byibuze barayikeneye ariko ntibanazi ko ihari n'igihe biba bihari hakenewe gukorwa ubukangurambaga kugira ngo abaturage bamenye ko uburenganzira bubufite kandi bashobora kujya kwaka iyo serivisi
reka reka twakire mbarubukeye thomas ikaze mu kiganiro muri sanga
mwiriwe mwiriwe mwiriwe uherereye he ni ikibazo cyangwa igitekerezo
nitwa barubukeye toma mpereye mu karere ka gakenke mu ntara y'amajyaruguru
yego komeza turakumva
bo njyewe hari ibyo nibaza ubwo nkeneye ko nyine nabona ubwunganizi cyangwa se igisubizo ntekereza ko ubusanzwe uburyo abantu bororokamo dusanzwe tubuzi ntabwo ari ntabwo ari ibibazo uburyo busanzwe tuzi uburyo abantu bororokamo icyo cyaza kiraza kijya gusubiza iki ko numva n'ubundi hari kubaho ubukangurambaga bwo kubimenyesha abantu abo bantu babimenyeshwa ntekereza ko bakabaye bo aribo bafite ikibazo cyo kuvuga ngo twe dufite iki kibazo mu rwanda ukurikije uburyo abantu bororokamo ntekereza ko ku rwanjye ruhande ntekereza ndavuga ni ubwo buryo bwo guhuza abantu n'ubwo buryo byari ibintu bikenewe cyane ku buryo babitora itegeko ryo kuba ryabishyigikira
urakoze cyane arakumva umutumirwa reka agira icyo abikubwiraho
arakoze cyane nk'uko abivuze urumva ni ikibazo arimo abaza ese burakenewe cyane ku buryo n'ikintu cyashyiriweho itegeko ikiganiro ko ryagoye cyane kureba igipimo cy'igipimo cyane kubera ko cyane bizakenerwa na wa wundi nyir'ubwite wahuye n'ikibazo cy'ubugumba cyangwa n'ibindi nk'ibindi bishobora gutuma utubona amahirwe yo kororoka nk'abandi mu buryo busanzwe icyo gihe serivisi ikaba yamuhabwa kubera ko we yahuye n'ikibazo nibaza ko iyo leta ireba ibyo abantu bakeneye ntabwo ireba umuntu umwe gusa cyangwa se uburyo busanzwe ariko ihera na ba bandi kabone naho baba ari bake ariko nabo bashobora gufashwa muri ubwo buryo gupima rero ko bikenewe cyane byaba bigoranye kuko nubwo baba ari babiri gusa babikeneye byaba ari cyane kuri bo kubera ko baba bakeneye serivisi kandi leta ifite inshingano yo kureba uko uko yakora kose kugira ngo abo bantu babone serivisi
naho hari imbogamizi mubona ubu buryo turimo turabona ibyiza bushobora gufasha abantu bafite ikibazo ariko hari imbogamizi mubona ubu buryo bushobora kugira ku muryango nyarwanda cyangwa ku mibanire ya rubanda
imbogamizi zigenda zigaragaramo ni uko uriya mushinga w'itegeko wagerageje kubitekerezaho kugira ngo urebe ko wakemura izo mbogamizi mu zimwe muri mu mbogamizi nariya ku muzingo ni uko agira amategeko aba adasobanutse neza ashobora kubamo no gukoreshwa abagore bafite amikoro make bakaba bashobora gukoreshwa gufatwa nk'igikoresho mu gihe abafite ubushobozi n'amikoro badashobora kujya babishyura kugira ngo aba batwikire ndetse bababyarire ibyo bikaba byateza ikibazo muri sosiyete nyarwanda ariko nanone kuba itegeko ritarimo kwemerera abatarashyingiranywe nabwo ubwabyo ni ikibazo kuko ntabwo byabashije kureba ko hari abantu no kumenya imibare y'abanyarwanda babanye nk'umugabo n'umugore mu mishinga yose ndetse batarasezeranye rero babasaba ko babanza kujya gusezerana niba gushyingura imbere y'amategeko ubwabyo bikaba bishobora kuba imbogamizi cyangwa se umugore ushobora kuba ahari cyangwa umubyeyi runaka akaba yifuza kuba yabona umwana akaba umugabo yaritabye imana cyangwa atanifuza no gushaka cyangwa yaratandukanye n'umugabo akaba nta wundi mugabo ashaka ibyo byose nibaza ko bizatera ikibazo muri sosiyete nyarwanda kubera ko ibyo byiciro by'abantu bazaba batabonye uburenganzira kandi bakwiye kuba bemererwa n'amategeko kuko yakwiye kuba arengera abantu kimwe
umunsi ku wundi mukora mu birebana n'amategeko ubuzima n'uburenganzira bwa muntu mubona iyi ngingo wenda haracyari kare kubera ko ntiramara igihe kinini cyane ariko mubona yarakiriwe ite muri rusange mu muryango nyarwanda
yarakiriwe
muri rusange mu muryango w'abanyarwanda mubona byarakiriwe bite kuba ibi bintu byaremewe
navuga ko kugeza uyu munsi byagorana ku buryo umuntu ashobora gukora ijanisha cyangwa akavuga ati byakiriwe ku kigero nk'iki cyangwa muri ubu buryo ariko nk'uko kare nahoze mbikomozaho ni uko nk'uko byahoze mu itegeko benshi batari banazi ko mu itegeko birimo n'uyu munsi kuba bigarutsemo ni ingingo yagarutsweho cyane mu binyamakuru hano ndetse no hanze benshi bagiye babitangaho ibitekerezo bitandukanye hari abumva ko bije gukemura ikibazo cyari gihari cy'abantu bashobora kuba bafite ibibazo byo gutuma batororoka mu buryo busanzwe ariko nanone hari abavuga bati ibyo si ibyacu kubera ko abanyarwanda twakwiye kugumana indangagaciro tukororoka mu buryo busanzwe nibaza ko uko byakwakirwa cyangwa uko byakiriwe ntabwo ushobora kumenya imibare yose muri rusange kuko ni ibiganiro bitangiye vuba abantu barasa n'aho benshi aribwo batangiye no kumenya ko iyo serivisi yari iteganyijwe kandi hari nibaza uko iminsi igenda ishira urushaho kugenda tumenya ko abantu ari abamwe ari ababirwanya bivuze ku mpande zose tukamenya ko mu gihe runaka dushobora kuvuga tuti umubare munini mu banyarwanda barabyemeye cyangwa se umubare muto cyangwa munini baracyabihakara cyangwa kubirwanya ko izateza ikibazo muri sosiyete nyarwanda
uyu yitwa Clement nimpaye yatwandikiye avuga ati iyo umwana avutse akuze bamubwira ukuri kuko byagenze iryo tegeko ryabo riha uburenganzira bw'uko iyo bibaye ngombwa uwo mwana bazahura n'uwamutwaye uwamutwite amezi icyenda akanabaza ati bamubwira ukuri uko byagenze niba bamubwira ukuri ntabwo bishobora kumugiraho ingaruka mu mitekerereze ye
ntabwo nari kumva neza biri gucikacika
banza imvura ntabwo yatubaniye uyu munsi yatumye tutumvikana neza nari ndimo nsoma ibyo twandikiwe n'uwitwa Clement Nimpaye abaza ati iyo umwana avutse iyo akuze bamubwira ukuri kuko byagenze akavuga ati ese iryo tegeko ryaba ryemera ko uwo mwana yazahura ah, cyangwa n'uwamutwaye amezi icyenda bakabonana hanyuma akanabaza ati ese ubwo iyo babimubwiye akuze ntibimugiraho ingaruka mu mitekerereze ye
Ah, ngerageze kumvaho ah, ikibazo cya nyuma c- cy'amezi icyenda Ah, sinzi niba ari umubyeyi wamubyaye niba yabazaga ko amategeko yemera ko umwana amenya uburenganzira bwa nyina bwite cyangwa se niba avuga uza uwamusabye ariwe komisheni parenti akaba ariwe uzanamurera Ah, kurera umubyeyi ntabwo hagati aho namenye neza yabarizaga ku ruhe ruhande arabaza ara- arabaza hanyuma yo kumutwita bakamubyara bakamutanga niba biciraho atongera kubonana n'uwamutwise akanibaza niba yakwemererwa kubonana nawe mu gihe yaba abishatse noneho akana- akanibaza niba nta ngaruka byagira ku mwana kumva ko uwamutwise yatandukanijwe nawe niba bitamugiraho ingaruka mu mitekerereze
Ah, akenshi biterwa n'amasezerano um, ababyeyi baba bagiranye Ah, kandi biterwa ubundi n'ibihugu ko bishobora kubifata kuko iyo bashyizeho ah, ite- iyo bashyizeho iteka rigena uko serivisi izatangwa n'uko porosedire yose izagenda ah, hari ibihugu ba- bavuga ko uburenganzira bw'umwana bwakwiye kwitabwaho cyane ariko nanone ibyo bita best interest of the child cyangwa se bwa burenganzira bw'umwana kuba bwashyirwa imbere Ah, iyo barebye ah, ah, ifitiye umwana akamaro cyane cyane mu burere bwiza kandi kugeza uyu munsi nta- nta namwe baje igaragaza ko umubyeyi iyo wabyaye umwana ari we umuhe- umuhe uburere bwiza kandi umwana uba akuriye mu maboko akaba yaramuhaye uburere bwiza akamurera aka- akamuha ibikenewe byose akamwigisha akamugira inama n'ubundi mwana akura yisanzura kuri uwo mubyeyi kandi akumva ko ariwe mubyeyi umubyara igihe rero amaze gukura akaba yabimenya akamenya ko umubyeyi wamubyaye atariwe n'ubwite wamureze ah, icyo gihe bishobora ku- kurebwa na ba na ba babyeyi b'umwana bakaba bareba icyo bashobora kumufasha basanze ibyo bita best interest of the child nko kumenya umubyeyi we cyangwa ababyeyi be bwite ari byo byamufasha ntacyo bitwaye ariko nanone basanze kumenya koko ababyeyi be bwite cyangwa umubyeyi we bwite bishobora kumuhungabanya bashobora kubimurinda kuko iyo umwana ari- akiri umwana nyine aba akiri umwana kenshi agenerwa afatirwa ibyemezo ariko mu nyungu ze no kureba n'iki cyamugirira akamaro
Mm. reka dusubire ku mirongo ya telefoni twakire gakwavu ikaza mu kiganiro muri isanga
uraho neza joseph ikomera cyane
ukaba yamukomeye e, uherereye he gakwavu
ni gakwavu gisagara mu rwanda
e, ni ikibazo ni igitekerezo
Eh, ni- ni igitekerezo cye- hamwe n'ikibazo mm.
I- i- iyo sisiteme yo gutwikira abantu ntabwo ari iy'umuco nyarwanda rwose kuko uriya njye ndibaza Mm.
ni bake cyane ino hano mu rwanda babikora ese buriya nk'iyo ikibazo ngenda mbaze iyo umuntu atwitiye undi wenda bikaba ngombwa ko inda yavamo ese ku kijyanye n'igihembo uwatwi- uwari utwite iyo nda bamuhemba bingana gute ese ubundi mbere y'uko bamuhemba ni ayahe mafaranga bagenera umuntu yatwitiye inda
Mm. U- urakoze cyane gakwavu reka tubaze umutumirwa niba hari icyaba kizwi kuri ibyo ngibyo ubajije urabaza uti inda iyo ivuyemo wenda igihe kitageze bigenda bite hanyuma ukabaza niba hari amafaranga agenerwa uwa- uwatwise mu buryo buzwi bwemewe Nzi- nibyo ngira ngo ngira ngo yagiye gakwavu ariko ibibazo bye byari ibyo ngibyo bwanasengo gasinzi niba mwabyumvise
twacyumvise niba yakurikiranye mu ntangiriro z'ikiganiro twari twavuze ko uyu munsi uretse ingingo gusa ivuga igiye gukorwa ntabwo idetaya amafaranga runaka akwiye guhabwa ariko ibyo byo mu mushinga w'itegeko ndetse n'ukuntu ahandi biteganyijwe bavuga ko adakwiye guhabwa adakwiye kwishyurirwa ko yabatwitiye ahubwo akwiye gufashwa mu guhabwa ikiguzi gikwiriye cyo kumufasha mu bintu bitandukanye ariko cyane cyane birimo igihe cyo kwivuza kuba atwite igihe cye niba ari akazi yari afite bikaba ishobora kumubuza gukomeza akazi bavuga ko ari ikiguzi gikwiriye rizonebo kositi ariko ntabwo ntabwo badetaya kuko ntibamenya nta sitandari yabaho nta buryo buhari bwahurirwaho bitewe n'ibyifuzo cyangwa se n'ibikenewe umuntu waba watwikiye undi cyangwa umuryango uyu munsi rero nkaba navuga ko bashobora kureba gusa ikiguzi gikwiriye cyamufasha mu kwivuza mu kubona ibintu by'ibanze yaba akeneye icyo navuga rero ni uko nta mafaranga runaka yagenwe kandi nta no mu mabwiriza nta gihugu na kimwe cyashyizeho amafaranga runaka agenwe akaba niyo azahabwa umuntu uzakwiteguye kugira ngo hirindwe kuba wa muntu yagaragara ko arimo gukoreshwa n'igikoresho cyo kunguka amafaranga
naho ku bijyanye no kuba yayitwita ikavamo igihe kitaragera
bimwe mu bibujijwe muri sinzi uko navuga mu kinyarwanda ariko mu byo bita etiko konsiderashoni ni uko bavuga ko igihe umugore yemeye gutwita ari we saragakimaza cyangwa wa mubyeyi nyine wemeye gutwita kuko bamutera za ntanga gutwikira wa muryango cyangwa wa mubyeyi bavuga ko agomba gukora uko ashoboye agatwita inda kugeza umwana avutse akwiye kugira icyo akora icyo ari cyo cyose cyatuma urugendo rwa yanda ruhagarikwa cyangwa kuba yakuramo yanda ibibazo bishobora kubaho ari ibyago yanda ikikuramo ibitamutse kare cyangwa akarwara akagira ibindi bibazo icyo gihe ntacyo yabazwa kubera ko n'ingizi byaba bitamutubitseho ariko akaba ategetswe kwirinda ibyamuturukaho bishobora gutuma porosesi na porosedire n'urwo rugendo rwose hagaragaramo ikibazo dusubire nanone nshingire kuri icyo ngicyo gakwavu w'igisagara yarabajije abaza ku bibazo nk'ibyo ngibyo iyo mu by'ukuri iyo havutse ikibazo hagati y'abumvikanye kubyara muri ubwo buryo gikemurwa nande gikemurwa gite
bikemurwa n'inkiko kuko nk'uko babandi bagiye mu rukiko urukiko rukemeza ibigo kubahirizwa no gukorwa kandi amasezerano yabo rukayemeza uyu munsi ni umushinga w'itegeko dufite rigena uko serivisi z'ubuvuzi zitangwa uracyari umushinga bigarukeho uwo uravuga ko bazajya bajya gusinya amasezerano nk'uko bisanzwe imbere ya noteri noteri niwe uzi ibyo bita valideshoni cyangwa kuyahesha agaciro icyo gihe rero iyo bagize ibibazo n'ubundi amasezerano mu masezerano yabo bashyiramo uburyo bazakemura ibibazo bizakomoka kuri ayo masezerano ariko akenshi tubirinda nk'uko bashyizemo uburyo bizakemuka bashobora gukemura ayo makimbirane cyangwa kutumvikana muri ubwo buryo ariko igihe baba batabishyizemo babikoreye mu rwanda amategeko y'u rwanda n'ubundi areba amasezerano azagana inkiko barebe itegeko cyangwa se amabwiriza n'amategeko areba amasezerano avuga iki ku bagiranye amasezerano igihe yaba yabaye itegeko hagati yabo haba kutumvikana kuko bakareba ni uruhe ruhande rutakoze inshingano zayo
mwebwe musanzwe muri abanyamategeko iyo urebye uyu mushinga mu by'ukuri hari icyo reka bambwiye yuko hari umuntu uri kuri telefone reka tubanze tumwakire ni nsengiyumva yusufu ikaza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane uherereye he nsengiyumva
uherereye rusizi burengerazuba akarere ka rusizi ni ikibazo cyangwa n'igitekerezo utanga
abaza urabaza cyangwa n'igitekerezo utanga kuri iyi nsanganyamatsiko
iyo uriya nsanganyamatsiko ndayibazaho cyane ese umubyeyi aramutse yemeye gutanga yemeye gutwikira abandi bantu yarangiza akabyarira abandi bantu wa mwana akamufata akamutanga wa mubyeyi aba yitwa nde kuri wa mwana
uravuga uwamutwise akamutanga asigarana iyihe sano nawe
rero nyine ndavuga gutyo umubyeyi araje aratwitse atwitse umwana ariko intanga ariza ari iz'abandi ari iz'undi mubyeyi n'ubundi akabyara yamara kubyara umwana bakamutwara ese wa mubyeyi ashobora kugira uburenganzira kuri wa mwana we yatwitse
nuko ure- ubwo muri make urabaza uti umwana aba ari uwande ni uwamutwise cyangwa n'uw'abatanze urusoro yego nicyo nabazaga arakumva umutumirwa nakubwira
murakoze cyane umwana aba yabyawe bamutwite ariko icyo gihe akaba bamusabye ko bamutwikira niyo mpamvu haba habayeho amasezerano y'uko umubyeyi umwe adashoboye kororoka mu buryo busanzwe yasabye undi mubyeyi kumutwikira mu masezerano bakabyandika akabyemera akamutwikira icyo gihe rero yambura ububasha bwa kibyeyi agatanga wa mwana yakwamubangiriye
ni ukuvuga ngo birangi- Ngo yabyaye.
birangiriraho abo babyinjiye ko- muri bizinesi urumva aba yabyinjiye muri bizinesi
Mm. urakoze cyane ngira ngo alex niyukuri nsengiyumva yusuf ngira ngo urabyumvise reka twakire brian ikaza mu kiganiro muri sanga Eh, brian ntabwo nkumva brian uru- u- Ah, ntabwo telefone ndumva zitameze neza reka dukomeze nkomeza nkubaza ikibazo nari ngiye kukubaza bwanashyingoga navugaga nti eh, mwebwe musanzwe muri abanyamategeko mukora mu bintu bi- bijyanye no oh, kumenya ah, amategeko n'uburenganzira ah, mu rwego rwo guteza imbere ubuzima mukurikije uko mubona iri tegeko murabona ko hari uburyo rikwiriye kunonosorwa rigashyirwaho mu buryo bwihariye ibyo muvuga bitarimo bikongerwamo cyangwa mubona kuba rimeze uku eh, byihagije abantu bashobora ku gukomeza kurikoresha uko rimeze biramutse mubona hari ibyahinduka mubona ari nk'ibihe
urakoze cyane bibaza nk'uko natangiye mbivuga uburyo bimeze ubu biratanga umurongo biratanga uburenganzira Ah, ni intambwe nziza ariko rigatanga icya mbere rigatanga uburenganzira ku bantu bamwe ah, rikabura imita kuta- abandi ku bandi kutabubona ikindi ah, tukifuza ko hajyaho ah, iteka rya minisitiri cyangwa se amabwiriza ashobora kujyaho kugira ngo asobanure neza ah, ibibazo bishobora kuba birimo ah, bitarimo gusobanuka neza nk'uko yumvaga bamwe mu baturwa nako bamwe mu bantu ku murongo babazaga icya mbere kureba iyo urebye ririya tegeko ryacu ntabwo ririmo kuvuga n'ibyari umwana- umubyeyi yakwiye kuba yegurirwa umwana icyo ni icyuho kirimo twibaza ko umushinga w'itegeko cyazagerageza ah, umushinga wazagerageza ku- kureba ko icyo cyakongerwamo ku buryo itegeko ah, cyangwa amabwiriza cyangwa iteka rya minisitiri ishobora kuvuga riti igira umwana umubyeyi wasabwe gutwikira abandi amara kubyara umwana bazahita bamufata abe uwawe wareba ndetse ikindi kirimo bwa burenganzira bw'umwana nabyo byakwiye kuba itegeko rireba niba rishobora kubushyiramo ku buryo igihe umwana ageze imyaka runaka akaba yifuza kumenya ababyeyi be umubyeyi wamwibarutse ashobora kubimenyeshwa nk'uko iyo urebye muri afurika y'epfo babiteganyije ku burenganzira bw'umwana bakavuga ko mu gihe runaka umwana yakwiye kuba amenyeshwa ko inkomoko ye cyangwa se ushobora kuba yaratanze intanga niba ari se koko abwite babana cyangwa se ari undi bigenda byo bigasobanuka icyiza kirimo ni uko hariho ko amasezerano azakorerwa kwa noteri nk'uko amasezerano asanzwe akorwa ariko nanone ikindi hakabaho gusobanura neza ko wa mubyeyi wemeye gutwikira wemeye gutwita ku nyungu z'abamusabye umwana ni ibihe yakwiye kuba agenerwa kugira ngo atazumva ko hazabamo agiye gukorera ari uburyo bwo gukorera amafaranga kuri wa muryango ariko na wa muryango nawo hakabaho kuwukoma mu nkokora kugira ngo utazumva ko ufite ububasha n'uburenganzira bwose kuri wa mubyeyi wabacwite ndetse itegeko rikagaragaza aho umuryango wakwiye kubugarukira ariko nawe wumva tugiye inshingano ze ibyo agomba gukora n'ibigomba kubahirizwa muri icyo gihe cyose muri urwo rugendo igihe agifite wa mwana ikindi bakamenya ko bibuze byaba byiza itegeko rikoroshya rikavuga ko ari kuri buri muntu wese ubwo byaba buri muntu wese ndibaza ko abantu bafite ibyo bibazo bashobora kuba barenze gusa abashyingiranye bashobora kuba bafite icyo kibazo ndetse kikaba ari n'ikibazo cyatumye atandukana n'umugabo cyangwa cyatumye umugabo amusaba agatanya icyo gihe rero niba ari cyo cyatumye umugabo amusaba agatanya baramaze gutandukana uyu munsi akaba yifuza noneho umwana kandi yari aronze gatanya icyo gihe ubona ko uburenganzira bw'abata butubahirijwe kandi n'itegeko nshinga rirengera abaturage kimwe twumva ko itegeko ryavuga ko buri muntu wese waba ufite ibyo bibazo ariko hakabaho nanone gufunga ku buryo nk'uko ibindi bihugu ari afurika y'epfo ari mu buhinde ndetse no mu bwongereza bavuye ko umuntu yakwiye kubanza kugaragaza ko kuko afite ikibazo gituma cyoroka mu buryo busanzwe ku buryo buri umwe atabikoresha mu nyungu ze n'uko ashaka
ibyo mu kigo mukoramo hari icyo murimo kubikoraho mu bijyanye n'ubuvugizi ku buryo ibyo bitekerezo uvugiye hano ku ijwi rya amerika haba hari uburyo mubishyikiriza abakora muri leta ku buryo babitekerezaho bakabishakira umuti yego turimo kubikoraho ndetse n'umuyobozi w'ikigo umunsi ku wundi agenda bamwegera agirana ibiganiro n'inzego zitandukanye natwe batubaza tukaba turimo gukorana hafi na hafi na minisiteri y'ubuzima kugira ngo turebe ibindi bitekerezo tuba twakuye mu bindi bihugu bagiye bashyiraho ayo mabwiriza ndetse byadufasha natwe nk'abanyarwanda no muri sosiyete nyarwanda kugira ngo ubwo burenganzira buba bwagerwaho navuga ko turimo kubikora hari ibiganiro bizakomeza n'igihe w'inshinga w'ikigo uzaba wageze mu nteko bivuze ko turafatanya n'indi miryango kugira ngo dutange ibitekerezo ndetse n'umurongo uko twumva byagenda kubera ko bizatari umwihariko w'u rwanda mbere ko n'ahandi bikorwa kandi n'uburyo byaba bikorwamo bishobora kubona ko ntacyo bitwaye u rwanda naho byakorwa gusa
reka dusubire ku mirongo ya telefone turagenda tugana ku misozo dusigaranye minota mike cyane twakiriye kwizera laki ahmad ikaze mu kiganiro muri sanga ndashima ndashima leta y'u rwanda kuba yarabashije kubitekereza kuko ni ikibazo hari nk'abantu baba bafite nk'ikibazo cyo kuba batashobora kubyara ariko ugasanga wenda ni ikibazo kiri mu biyolojike ugasanga bo bashobora kuba intanga zabo zishobora kuba yarema umwana ariko ugasanga nk'umugore wawe nk'umugore firigo ugasanga umugore we ntafite ubushobozi bwo kuba wenda uwo mwana yarererwa muri nyababyeyi icyo ni igitekerezo cyiza nashimira leta y'u rwanda kuba yaragifasheho ikagishyira mu bikorwa kuko na wa muryango uzaba utabasha kuba wabona umwana uwo ubwawo uzajya ubasha kuba wabona urubyaro binyuze mu wundi muntu icyo ni igitekerezo nashima nongera nkavuga muke ese uwo mubyeyi ariko wenda hari abantu imiryango wagiye gutwikisha ahandi umwana ese bizajya bisaba imyaka ingahe kugira ngo wa muryango uzajye gufata wa mwana ese wa wundi we wabyaye watwikije uwo mwana azajya aba amufiteho uruhe ruhare nicyo kibazo ngira ngo mbaze urabaza ngo iyo umuntu atwitiye abandi atanga umwana aryare amutanga akivuka amutanga nyuma y'imyaka ingahe
ese niyo amaze kumutanga nta ruhare cyangwa se nta nshingano aba akimufiteho icyo ngicyo cyo bari bagishubije ariko reka ne kumuvugira umutumirwa arahari reka gusubiza ntabwo cyane nk'uko bari nabigarutseho bari bavuze ko mu mategeko y'u rwanda ari amategeko iri hejuru ikaba igaragaza uko bikorwa ariko tukaba twifuza ko ari mu byajya mu mushinga w'itegeko utaraba kwemezwa kugira ngo wa mubyeyi wasabye gutwitirwa igihe ahawe umwana habe harebwa uburenganzira bwa wa mwana ariko nanone umubyeyi watwikiye abamusabye umwana nawe igihe atanze umwana hariho kumenya ko ububasha bwa kigeli kuko aba ubundi ahandi bigaragara ko iyo amaze kubyara ububasha bwa kigeli aba yarabwiyamiye igihe yakorega amasezerano kubera ko kubyara yabisabwe kandi agaterwa inkinga yumvikanye no ku busuke yari amubyeyi cyangwa umuryango tugira ibinyabyarimwete umwana amamufasha n'ikindi kimwe ikimara kuvuka baramutanga kuko nagusubiyemo ibyo gisaba ko mwebwe umushinga w'itegeko kugira ngo atazaba mu giciro iryo tegeko rishyirika y'icyaha avuga ku burenganzira bw'umwana ubugize amaze gukura agererwa imyaka runaka ntabwo nabo bavuga imyaka ngo bavuge bati cumi n'itanu cyangwa cumi n'irindwi ariko baravuga ngo igihe amaze kugera mu gihe cyo kumenya ubwenge akaba yagira amakuru ashobora kubaza ati ese mukarere akwiye kuba hitabwa ku burenganzira bwe bwo kumumenyesha inkomoko ye cyangwa se niba bwite umubyeyi wamwibarutse ariko ibyo mu mategeko yacu bikaba bitarimo ari nabyo twifuza ko byajya neza umushinga w'itegeko rigena serivisi z'ubuzima
bwana christophe sengoga umuyobozi ushinzwe ubuzima n'uburenganzira mu kigo nyarwanda giharanira uburenganzira no guteza imbere ubuzima hdi reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika by'umwihariko ikiganiro muri isanga
murakoze cyane ye mugire umugoroba mwiza nshimire inshuti zacu mu mwihariko kiganiro muri sanga twari kumwe muri aka kanya nshimira cyane kandi ku buhanga bw'ibyuma peter handley wamfashije kubagezaho ikiganiro na nadia taha wamfashije kwakira telefone zanyu kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey mutagoma ye turasubira mu kanya mu makuru ya saa moya n'igice amahoro n'amahirwe kuri mwese
every day. You read about it in the news. so